Hii ni Radio Izwi ya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri. Mu Rwanda turi FM ijana na kane n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Abaturondera kuri internet naho mudusanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com. Mwiriwe nshuti muduteze amatwi. Ifide niyo ngabo abaha ikaze mu makuru yacu. Mu Burundi uyu munsi bahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo.
tucitse za kirundo hariya za muyinga baratubwiye yuko amaradiyo yani iwacu atumbirizwa cane ubura rwose amaradiyo yo mu bihugu duhanye imbibe ariyo bumviritse ico rero ni ikibazo uyu ni onesime harubuntu arongoye urunani rw'amaradiyo asamiranira mu burundi isi yose izohimbaza umunsi wa radiyo ku munsi w'imana umugwi w'abadepite bahuriye mu kanama gashinzwe ububanyi n'amahanga mu nama nshingamateka ya amerika batoye basaba leta y'u rwanda kurekura paul rusesabagina ku mpamvu zo kuhagarukira amagara yiwe amerika ibandanya kwemeza ko uburusiya bushobora gutera ukraine umwanya uwo ari wo wose perezida w'ubufaransa emmanuel macron yaranse gufata ibipimo vy'uburusiya vya covid-19 igihe yasabwa kubikoresha ashitse mu burusiya agiye kuraba perezida vladimir putin muri iyi ndwi aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi abayobozi muri zimbabwe bahagaritse ku mirimo abarimu igihe c'amezi atatu badahembwa bikazotuma amashuri hafi nka yose abandanya kugara imiryango abo barimu baragize imyiyerekano muri iyi ndwi bitewe no kutumvikana ku mafaranga bahabwa ejo ni mukanguzi niyo nkuru adufitiye
Evelyn Ndlovu minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye muri Zimbabwe mu ijoro ry'ejo yavuze ko abarimu bari mu myigaragambyo bahagaritswe ku kazi bitewe n'ingingimira bafite mu gusubira ku mirimo nyamara guverinoma yari yabemereye kubongerera makumyabiri ku ijana ku mushahara no kubaha utundi duhimbazamusyi amashuri muri zimbabwe yagombaga kongera gutangira muri iki cyumweru nyuma y'igihe kirekire ahagaritswe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ariko abarimu banze gusubira ku mirimo basaba kongererwa umushahara kuri ubu bahembwa amadolari agera ku ijana ku kwezi ku wa kabiri guverinoma yabemereye kubongereraho makumyabiri ku ijana n'utundi duhimbazamusyi aha harimo ko abana babo bakwiga ku buntu n'inguzanyo mu bijyanye n'amacumbi ariko abarimu barabyanze bavuga ko ibyo bidahagije Albert Masarawure perezida w'urugaga rw'abarimu muri Zimbabwe yabwiye ijwi ry'Amerika ko abigisha bahagaritswe ku mirimo barimo kwandikira byihutirwa urukiko rw'ikirenga bumvikanisha ko ihagarikwa ryabo ku kazi rinyuranyije n'amategeko impaka hagati ya guverinoma n'abarimu zatangiye mu kwezi kwa cumi muri bibiri na cumi n'umunani ubwo guverinoma yahagarikaga guhemba abarimu mu madolari y'amanyamerika ikabasubiza ku idolari rya Zimbabwe iryo faranga rishya ryataye agaciro bituma imishahara yabo igabanuka ishyirahamwe ry'abarimu rinini muri zimbabwe ryavuze ko rifite icyizere cyo kuzabonana vuba n'abayobozi muri guverinoma bakaganira kuri iryo hagarikwa ryabo urakoze jeni kuri iyo nkuru umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken aremeza ko uburusiya bushobora gutera ukraine igihe icyo ari cyo cyose thomas kamirinda arabandanya iyi nkuru mu kiganiro cyihariye yagiranye na televiziyo yo muri leta zunze ubumwe za amerika yitwa nbc news perezida joe biden yasabye abanyamerika bari muri ukraine kuvayo bidatinze ndetse ati nonaha aka kanya yasobanuye ko ibintu bishobora guturika vuba vuba muri ukraine minisitiri we w'ububanyi n'amahanga anthony blinken uri mu ruzinduko muri australia nawe yaryunzemo ati uburusiya burimo burongera umubare w'abasirikare hafi ya ukraine bushobora gutera igihe icyo ari cyo cyose blinken kandi arasa n'uraguza inzuzi yemeza ko igitero gishobora kuba muri iki gihe cy'imikino ya olympique yo mu gihe cy'ubukonje iri i beijing mu bushinwa izarangira ku itariki ya makumyabiri y'uku kwezi leta zunze ubumwe za amerika n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bavuga ko uburusiya bufite abasirikare ibihumbi ijana na mirongo itanu n'ibikoresho byabo bya rutura ku mupaka wabwo na ukraine biyongereyeho abandi byibura ibihumbi mirongo itatu nk'uko otan ibibona bari mu myitozo ikomeye irimo n'amasasu nyakuri y'intambara mu gihugu cya biyelorusiya biyelorusiya na ukraine nabo bahuje imbibi umurwa mukuru wa ukraine kiev uri nko muri kilometero mirongo irindwi n'eshanu gusa uvuye ku mupaka wa biyelorusiya
perezida w'ubufaransa emmanuel macron yaranse gufata ibipimo by'uburusiya vya covid 19 igihe yasabwa kubikoresha ashitse mu burusiya igihe yari agiye kuraba perezida w'uburusiya vladimir putin muri iyi ndwi inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukankuzi amakuru yaturutse ahantu habiri mu begereye macron yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters ko perezida macron yanze ibyo bipimo kugira ngo uburusiya butamwiba adn utunyabugingo tw'ibanze tugena imiterere y'umuntu byatumye perezida w'ubufaransa wari mu ruzinduko ashyirwa kure y'umuyobozi w'uburusiya mu biganiro birebire bagiranye kuri ukraine i moscou ku itariki ya karindwi ku kwezi kwa mbere bafotowe umwe ari ku ruhande rumwe rw'ameza maremare cyane undi ari ku rundi ibyo ku mbuga nkoranyambaga hari ababifashe nk'urwenya babishakira ibisobanuro ubwabo abo barimo abadiporomate bavuze ko putine yaba abyifashisha kugira ngo atange ubutumwa umuvugizi w'uburusiya Dmitry Peskov yemeje ko Macron yanze gupimwa kandi ko Uburusiya nta kibazo bubifiteho ariko ko bisobanuye ko hagombaga intera ya metero esheshatu uvuye aho Putine yicaye mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'uyu muyobozi w'Uburusiya andi makuru avuga ko abari hafi ya Macron bavuze ko yashimangiye ko yafashwe igipimo cya PCR cy'Ubufaransa mbere yo guhaguruka n'ikindi gipimo cy'ubundi bwoko yafashwe n'umuganga we amaze kugera mu Burusiya urakoze Eugenie igitigiri cy'abahitanywe n'igihuhusi cyiswe batsirayi muri madagasikara kimaze kugera ku bantu ijana na cumi n'umwe ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu eugene mukankuzi uwo mubare wazamutse uyu munsi kwa gatanu uvuye kuri mirongo icyenda na babiri bari batangajwe mu ntangiriro z'iki cyumweru nk'uko ibiro bya leta bishinzwe ibiza bibivuga iyo serwakira yibasiye ikirwa cyo mu nyanja y'ubuhinde kwa gatandatu ikubita ibice byegereye inkombe y'amajyaruguru y'uburasirazuba mbere yo kugabanya umurego mu ijoro ryo ku cyumweru ikigo gishinzwe ibiza cyavuze ko abantu mirongo inani na barindwi bapfuye mu karere kamwe mu ntara ya ikongo iherereye mu majyepfo y'uburasirazuba bwa madagasikari ibyo biro mu ntangiriro z'iki cyumweru byari byavuze ko bagikusanya amakuru ku byabaye aho ikongo batsirayi yabaye serwakira ya kabiri ishegeshe madagasikari mu byumweru bibiri gusa nyuma y'iyiswe ana yatwaye ubuzima bw'abantu mirongo itanu na batanu igakura mu byabo ibihumbi ijana na mirongo itatu mu duce dutandukanye tw'igihugu kure mu majyaruguru ikirwa cya madagasikari gituwe n'abantu hafi miliyoni mirongo itatu cyari gisanganywe ibibazo by'ibiribwa byabaye bike mu majyepfo ibyo bikaba byaraturutse ku mapfa akaze yamaze igihe
ayo yari amwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu eugenie mukanguzi na thomas kamirindi bayadushikirije ni kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mushobora kudukurikira kandi mu biganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya makuru avugwa mu karere ka afurika y'ibiyaga binini muri leta zunze ubumwe za amerika umugwi w'abadepite bahuriye mu kanama gashinzwe ububanyi n'amahanga mu nama nshingamateka ya amerika batoye bemeza icyemezo gisabira paul rusesabagina kurekurwa ku mpamvu zo gukingira amagara yiwe ni umurwi uhurikiyemwo n'abadepite b'umugambi w'abarepublikani ndetse n'abademokrate temistocle mutijima aradushikiriza ibindi kuri inkuru mu mwanzuro wabo bashyikirije aka kanama badepite joaquin castro na yang kim baragaruka ku buryo butavugwaho rumwe rusesabagina yagejejwe mu rwanda nuko yafunzwe mu buryo bavuga ko bunyuranyije n'amategeko nyuma yo kuhagezwa baributsa kandi ko mu kwa cumi n'abiri kwa bibiri na makumyabiri itsinda ry'abagize inteko nshingamategeko ya amerika mirongo itatu na batandatu bandikiye perezida w'u rwanda paul kagame bamusaba gusubiza byihutirwa rusesabagina muri amerika banamugaragariza impungenge batewe n'uburyo uwo yavanywe muri emira ziyunze z'abarabu mu buryo bunyuranyije n'amategeko baragaruka no ku zindi nzego zitandukanye zagiye zigaragaza kunenga itabwa muri yombi n'imiburanishirize y'urubanza rwa rusesabagina zinasaba ko yarekurwa izo zirimo inteko y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'urugaga rw'abavoka bo muri amerika aha kandi baributsa ko nyuma y'aho bwana rusesabagina akatiwe gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu mu kwa cyenda kwa bibiri na makumyabiri n'umwe umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ned price yagaragaje ko leta zunze ubumwe za amerika itewe impungenge n'inenge zagaragaye mu rubanza rwe abo bakavuga ko hashingiwe ku kuba uyu rusesabagina afite uburwayi bukomeye bw'umutima ndetse anakirutse kanseri kandi akaba atarimo kubona ubuvuzi n'imiti bikwiye basaba ko leta y'u rwanda yamurekura byihutirwa ikanamwemerera gusubira aho yari atuye muri leta zunze ubumwe za amerika muri uwo mwanzuro kandi barahamagarira leta y'u rwanda gukora ibishoboka byose rusesabagina akabona abaganga bakwiriye n'ubuvuzi bukenewe kugira ngo ubuzima bwe yaba ubwo ku mubiri n'ubwo mu mutwe bugende neza abo badepite kandi barasaba igihugu cyabo ko mu biganiro byose kigirana na leta y'u rwanda kigomba kuzamura ikibazo cya rusesabagina no kotsa igitutu ubutegetsi bw'u rwanda ngo bumurekure ariko kandi madame ilhan omar umwe mu badepite bagize akanama k'ububanyi n'amahanga mu nteko y'amerika ukomoka muri leta ya minnesota we yanze gushyigikira uyu mwanzuro madame ilhan omar yagize ati ndashaka gusobanukirwa ko twemeranya neza ko ibyaha bwana rusesabagina leta y'u rwanda imushinja bikomeye nubwo nemera raporo zigaragaza impungenge ku buryo yafashwemo n'imigendekere y'urubanza rwe uyu mugabo arashinjwa ibyaha by'iterabwoba kandi yaraburanishijwe arakatirwa nubwo numva icyifuzo cyo kumurekura ku mpamvu zo gutabara ubuzima bwe ariko sinshobora kubishyigikira nta kintu cyazamuhagarika gukomeza gushyigikira imvururu y'iterabwoba mu gihe yaba arekuwe hagati aho anayisi kanimba umwe mu bakobwa ba rusesabagina aherutse kubwira ikinyamakuru axios cyo muri leta zunze ubumwe za amerika ko aramutse agize amahirwe yo kubonana na perezida wa amerika joe biden yamusaba kumufasha asakarekurwa anayisi kanimba wakiriwe akarerwa na rusesabagina nyuma y'uko ababyeyi be bishwe muri jenoside mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yavuze ko adashaka kuba undi mubyeyi nyuma y'abo yaburiye muri jenoside mwibutsa ko nyuma yo guhamwa n'ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba paul rusesabagina wamenyekanye cyane muri filimi hoteli rwanda yakatiwe gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu igihano gikuru cyatanzwe muri urwo rubanza rwasomwe mu kwa cyenda k'umwaka ushize ubu rubanza rukaba ruri mu bujurire aho ubushinjacyaha busabira abaregwa kongererwa ibihano ni urubanza ariko rusesabagina yikuyemo na mbere n'ubu akaba atarimo kwitaba ubujurire ibyaha aregwa bifitanye isano n'ibitero umutwe w'inyeshyamba wa FLN w'impuzamashyaka MRCD yahoze ayoboye wagabye ku Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani
urakoze temistokle kuri iyo nkuru ku mutaga w'uyu munsi kuwa gatanu mu gihugu cy'u rwanda batanguje umugambi wo kubaka inzu zizimbutse ku baba mu gisagara cya kigali ni igikorwa leta y'u rwanda ifatani, ifatanije n'abagwizatunga bavuga ko bategekanya kurongera abaturarwanda ho kuba mu buryo bworoshye ari nako babungabunga ibidukikije eric bagira ubuso araduha idonido kuri iyi nkuru ni igikorwa cyatangijwe na perezida w'u rwanda paul kagame ikarama mu murenge wa kigali mu murwa mukuru w'u rwanda ni umudugudu bise bwiza riverside homes izi nzu ziri kubakwa na sosiyete adhi ku bufatanye na leta y'u rwanda ni nyuma y'imyaka ibiri impande zombi zigiranye amasezerano y'ubufatanye muri iki gikorwa mu ijambo rye perezida w'u rwanda paul kagame yashimye cyane ubufatanye n'abashoramari yashimye ko ibyo abo bashoramari bamusezeranije babishyize mu ngiro avuga ko izi nzu ari ikimenyetso cy'ibishoboka perezida kagame yizeje ubufatanye budasanzwe kuri aba bashoramari
Sulemane icyo nashakaga kuvuga wowe n'umuryango wawe abantu mukorana tugiye kuba abafatanyabikorwa twari bo ariko tugiye kuba abafatanyabikorwa bakomeye kandi niba dushobora kubyihutisha kurushaho niyo ntego yacu ku ruhande rwacu twumva tugomba gukora buri kimwe gishoboka mu bushobozi bwacu dufite kugira ngo abaturage babone inzu ziciriritse zikenewe ku bwinshi uyu munsi tubonye igishoboka kandi tugiye kubirebaho kandi turasaba buri wese muri twe mu bagize guverinoma akora igishoboka kugira ngo tugere ku iterambere ryiza
nyuma yo gushimira ubutegetsi bw'u rwanda ku murava bwabateye mu gutangiza iki gikorwa bwana soleman idi ukuriye sosiyete adhi ari nawe wayishinze yasobanuye ko izi nzu zubatswe mu buryo bw'ikoranabuhanga burondereza ubutaka kandi bubungabunga ibidukikije
hari umubare munini mubona hano ariko byibura ibihumbi magana atatu mirongo itatu by'inzu nibyo bizakenerwa mu bihumbi bibiri na mirongo itatu ibi bigaragara muri afurika kugira ngo u rwanda rubashe kubigeraho twizera ko igisubizo kimwe ari ukubaka inzu ziciriritse zikomeye zigonderwa na benshi zitabangamira ibidukikije zubatswe ku butaka buto bigakorwa n'abatekinisiye b'imbere mu gihugu bakoresha ibiva imbere mu gihugu
locally produced materials.
ku ikubitiro ahatangirijwe umushinga hazuzura inzu magana abiri mirongo itanu n'ebyiri muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ni inzu bubakisha ibyuma bateranya aho kuba imyubakire isanzwe imenyerewe hano mu gihugu uyu mushinga muri rusange uri mu byiciro bitanu aho uzarangira hubatswe inzu ibihumbi bibiri magana n'i karama abari muri uyu mushinga ndetse n'ubutegetsi bagakomeza gusobanura ko ikigamijwe ari ukubonera abantu aho gutura bitabagoye kandi babungabunga ibidukikije ukurikije ibisobanuro batanga inzu y'ibyumba bibiri n'uruganiriro ifite agaciro ka miliyoni cumi n'esheshatu n'igice mu gihe inzu ihenze muri uyu mushinga izaba ifite agaciro ka miliyoni mirongo inani n'esheshatu z'amafaranga hanze y'izi nzu muri uyu mudugudu wa bwiza riverside homes hazubakwa irerero ryita ku bana ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro biteganijwe ko rizaha ubumenyi abasaga ibihumbi bitandatu n'ibindi kubona iyi nzu birasaba kunyura kuri banki y'igihugu itsura amajyambere brd ni inzu izajya yishyurwa mu gihe cy'imyaka makumyabiri ku nyungu ya cumi na rimwe ku ijana u rwanda rukomeza kuvuga ko rucyugarijwe n'ibibazo by'abadafite aho baba mu buryo buciriritse ku buryo byibura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu hakenewe inzu ziciriritse zibarirwa mu bihumbi magana atatu na mirongo itatu nyuma y'uyu mudugudu hazakurikiraho indi midugudu izubakwa za nyamirambo ndera n'ahandi bwaba ubutegetsi bw'u rwanda ndetse n'abashoramari bagakomeza guhuriza ku ngingo ivuga ko hejuru ya mirongo itandatu ku ijana by'ibikoresho byubaka izi nzu biva imbere mu gihugu ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tugushimire erika kuri iyo nkuru tukiri mu burundi dusimbire mu burundi murantunga aho leta zunze ubumwe za amerika zahaye uburundi imfashanyo y'uburyo bungana n'imiliyoni amajana ane y'amadolari ya amerika ni inkuru ya mugenzi wacu pierre craven iyo nkuru ari kigali
leta y'u Burundi irashima ko ico gihugu casubye kwizerwa n'amakungu mu kuronswa imfashanyo n'abari baragifatiye ibihano mu myaka itandatu iheze kuri uyu wa gatanu userukira leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu bateye umukono ku mfashanyo itanzwe na Amerika y'amadolari miliyoni amajana ane umushikiranganji Albert Shingiro arashima iyo mfashanyo duhejeje gushyira ko umukono amasezerano agamije gufasha uburundi mu bikorwa by'iterambere rirama ni imfashanyo nini cyane ingana hafi miliyoni majana ane z'amadolari y'abanyamerika wumva ko ari amahera menshi cyane ku myaka ishika itanu azodufasha cyane cyane mu bisata binyuranye nk'ibisata by'indero ibisata by'amagara y'abantu ibisata by'ihindagurika ry'ibihe eh, hamwe n'ibisata bijyanye n'intwari ibereye n'ibindi n'ibindi userukira leta zunze ubumwe za amerika umufasoni melanie harris higgins nawe yemeje ko imigenderanire yasubiye kunaguka hagati y'ivyo bihugu bibiri ku rubuga rwa twitter rw'ubuserukizi yasiguye ko igihugu ciwe casubiye kwizera uburundi kubera iyo mfashanyo yongeye koko n'ikigega ca amerika kijejwe iterambere usaid bagiye kuguma hafi y'uburundi mu guteza imbere cane cane ibisata vy'ubutunzi agateka kazina muntu amagara y'abantu no gutabara imbabare iyo mfashanyo niyo ya mbere nini kandi itanzwe inyuma y'amezi atatu gusa icyo gihugu ca rutura gikuye ibihano ku burundi vyari bimaze imyaka irenga itandatu mu gukuraho ivyo bihano perezida wa amerika joe biden yasiguye mu kwezi kw'icumi na rimwe umwaka uheze ko ibintu byahindutse mu burundi kandi ko intwari ibereye agateka kazina muntu n'umutekano bisigaye byifashe neza aha niho umushikiranganji w'imigenderanire yafatiye mu kubwira abamenyesha amakuru inyuma y'icyo gikorwa cyo gutera umukono ku masezerano kw'inyuma y'ibihano amerika igarukanye inguvu mukabona yuko icyo gihugu iciye kinyaruka kugira ngo dushyire umukono kuri ayo masezerano agamije gufasha uburundi wije n'iterambere rirama iterambere kandi rihagaze ku bene gihugu murumva rero yuko imigenderanire hagati y'uburundi n'igihugu cya amerika igomba itangure kandi kunaguka imbere nk'uko yahora imbere mbere yongere itsimbatari gusumba siyo ya nyuma n'andi masezerano minsi y'imbere tugiye kuyashyira ku mukono kugira ngo imigenderanire igombe itsimbatara hagati y'ibihugu byacu kuva amerika ikuye ibihano ku burundi n'umuryango w'ubumwe bwa buraya waciye ubikuraho kuri iyi ndwi ndetse umukuru w'igihugu cy'u burundi kuri uyu wa gatanu akaba yakiriye mu biro iwe abaseruka ibihugu vya buraya bari bamuzaniye urwandiko rugaragaza icese ko ivyo bihano vyakuweho perezida evariste ndayishimiye yemereye abo baseruka ibihugu vya buraya ko imigenderanire igiye kuba myiza yaboneyeho n'akaryo ko gushimira amerika kuri iyo mfashanyo ndayishimiye yibukije ko ubu igihugu arongoye gitekanye ko n'abagwizatunga mvamakungu baturuka muri ivyo bihugu vya buraya na amerika bakwiye kuza gushinga imitaya yabo mu burundi naho biruko amwe mu mashami yigenga mu burundi na mpuzamakungu abona ko ivyo bihano vya buraya na amerika bitari bwagere gukugwaho karina teritsakian ni umushakashatsi mu karere ka afurika y'ibiyaga binini aserukira ishirahamwe idhb initiative pour droits humains au burundi yabwiye ijwi ry'amerika ko amakungu yihuse kwizera uburundi Cette décision semble déconnectée de la réalité au Burundi et pourrait donner l'impression ati izo ngingo zisa nk'uko zidafatiye ku biriko biraba ku rubuga mu Burundi zikerekana kandi ko ivyo bihugu n'amakungu vyoba bitabona ihonyangwa rikabije ry'agateka kazina muntu girirwa riraba ico ni naco cari catumye yaba Amerika canke ubumwe bwa Buraya bafatira ibihano ico gihugu reka twemere ko ubu hari icahindutse tugereranije no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ariko n'ubu ihigwa buhongo ry'aba abanyepolitiki batavuga rumwe na leta abaharaniye agateka ka zina muntu canke uwundi wese yogerageza kuvuga ibitagenda neza rirabandanya hamwe n'inyuruzwa n'ihotegwa ry'abantu nk'abo kandi ayo mabi ntiyigeze ahagarara ahubwo akugwa mu mpisho nibyo amajambo meza aravugwa n'abategetsi b'u Burundi harimo n'umukuru w'igihugu ariko yonyene ntakwiye akarusho karabaye ariko ntigakwiye kugira ngo twemeze ko aramata n'ubuki C'est clair que ces progrès sont, sont très limités et qu'on ne peut pas encore parler d'amélioration durable.
mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ivyo bihugu vya rutura vyari vyafatiye amaboko imugongo burundi mu guhagarika imfashanyo yagera ku bice birenga mirongo itanu ku ijana vy'amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka iyo mfashanyo amerika yatanze irenga imiliyaridi igihumbi n'amajana abiri mu mafaranga y'amarundi n'ibice birenga mirongo umunani ku ijana vy'amafaranga leta yategekanije gukoresha uwo mwaka pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika
ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
umushikiranganje ajejwe gutuma tumanako mu burundi avuga ko amaradiyo asamiranira muri ico gihugu akora neza mu gushikiriza inkuru abanyagihugu bamwe mu banyagihugu bobo babona ko batakironka amakuru abashika kunyota inkuru twateguriwe na desire atungimana kuri uno wa gatanu niho uburundi bwahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo usanzwe uhimbazwa ku isi yose igenekerezo rya cumi na gatatu buri mwaka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri uno mwaka uwo munsi wahimbajwe ku kivugo kigira giti iradiyo n'umwizero uwo mwizero umushikiranganje wo kumenyesha amakuru leokadie ndacayisaba aremeza ko uhari kuko ngo abanyagihugu baranezerwa n'uruhara rw'amaradiyo mu burundi bivuga yuko uno munsi amaradiyo atanga umwizero mu gihugu kuko hirya no hino turazi ko mu ntara zose harimo hariyo amaradiyo cyangwa amaradiyo yegereye abenegihugu usanga rero abanyagihugu bashima ibiganiro bica mu maradiyo kuko usanga iradiyo ari igikoresho gikoreshwa cyane n'abenegihugu barashima rero ibiganiro bica mu maradiyo kandi radiyo yumvirizwa n'abanyagihugu benshi mu gihugu naho rero umushikiranganje amenyesha ko amaradiyo akora neza agashimisha abarundi hari abanyagihugu batabibona uko ariko hari n'abashima abandi bamwe baganirira radiyo ijwi rya amerika abari mu burundi turumva neza yuko amaradiyo asamiranira ku butaka bw'uburundi aduhara amakuru atatumara inyota na gatonya duheruka amakuru mu bisanzwe ashika ku nyota uyumvirije mbere y'uko urwimo rwabaye mu burundi nyuma y'ibihumbi na cumi na gatanu urugo niho duherukira amakuru y'akanovera je ku bwanje iradiyo nifashe ibintu byinshi ndamenya ibivugwa mu gihugu ndamenya amakuru nkamenya ibigezweho mu majambo make iradiyo ifasha ibintu byinshi rwose mu buzima bw'umuntu nk'akarorero nko kuri radiyo nkuru y'igihugu ntishaka gutanga amakuru uko ari barayahisha basorera ko nk'iradiyo inkuru y'igihugu yoza iratanga amakuru atomoye ari kuri tere yabonetse ikazareka guca ihinyanyura mu gisata cyo kumenyesha amakuru hariho ingorane nyinshi zituma abanyagihugu mu duce tumwe tumwe tw'uburundi bataronka amakuru uko bavyifuza bishikirizwa n'uwurongoye urunani rw'amaradiyo asamiranira mu burundi onezime hari ubuntu amenyesha ko ari ikibazo kibahangayikishije tucitse za kirundo hariya za muyinga baratubwiye yuko amaradiyo ya hano iwacu atumbirizwa cyane ubure rwose amaradiyo yo mu bihugu duhanye imbibe ariyo bumviritse niyo iwacu yoba iri kwiravuga usanga gatonya ari radiyo yo mu rwanda ari radiyo muri tanzania yinjiye icyo rero ni ikibazo ariko icyo kibazo muri mu rwego rct barakizi baramaze gusaba amaradiyo ko yoduza ubushobozi bw'ibikoresho bakoresha aho rero nagira kumbre nibutse amaradiyo abayobozi b'amaradiyo bari hano yuko ari ukurondera uburyo kugira ngo baduze ubushobozi eh, ariko kandi kumbre na leta bishoboye iga- igafasha ku kibazo kijanye n'ikigega ca leta co gusahiriza amaradiyo abayarongoye bamenyesha ko baronswe ntica ntikize umushikiranganji yabamenyesheje ko ico kibazo azogishikiriza abamukurira akizera ko umuti uzoboneka twese hamwe turashobora gufashanya kugira ngo icyo kigega gishobore ku- kubomboka twese dukoze cyane tukadodora hirya no hino kugira ngo dushobore ku- kuronka nk'abo dufata mu mugongo icyo kigega kirashobora gusahiriza mu bintu byinshi nko mu kugura ibikoresho eh, bikoreshwa iminsi yose muri uwo mwuga wo kumenyesha amakuru no mu maradiyo ubu navuga ko eh, icyo kigega hariho ibiriko birakorwa eh, kugira ngo bishobore gusabiriza mu kugura ibikoresho eh, mu minsi iza eh, ibyo bikoresho nibyaboneka tuzoheza tubibashikiriza nayo ku kibazo c'amaradiyo nk'ijwi rya amerika na bbc y'abongereza yugawe kandi yarakundwa n'abanyagihugu baguma basaba ko yokugururwa umushikiranganji wo kumenyesha amakuru yishuye ati icyo kibazo eh, ni icyo kwigwa eh, murabizi ko hariho amaradiyo amwe amwe yafatiwe ibihano eh, ko twizera tuzofatikanya n'abaturongoye kugira ngo turabe ko hari icyo bikorwa imbere y'uko ayo maradiyo asubira gukora tubibutse ko umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe iradiyo uhimbajwe ku nshuro igira ya cumi na rimwe iyo tariki wa cumi na gatatu ukwezi kwa kabiri yemejwe n'ishyirahamwe unesco igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe mu nama igira mirongo itatu na gatandatu y'iryo shyirahamwe iciyumviro kikaba cyatanzwe n'igihugu cya esipanye desire hatungimana kigali ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda imbere y'uko dusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije umugwi w'abadepite bahuriye mu kanama gashinzwe ububanyi n'amahanga mu nama nshingamateka ya amerika batoye basaba leta y'u rwanda kurekura paul rusesabagina ku mpamvu zo kugarukira amagara yiwe tongeye tubabwira ko amerika ibandanya kwemeza ko uburusiya bushobora gutera ukraine umwanya uwo ari wo wose twababwiye kandi ko perezida w'ubufaransa emmanuel macron yanse gufata ibipimo vy'uburusiya vya covid 19 igihe yasabwa kubikoresha ashitse mu burusiya igihe yari agiye kuraba perezida vladimir putin muri iyi ndwi naho kuri zimbabwe tubabwiye ko abayobozi bo muri ico gihugu bahagaritse ku mirimo abarimu igihe c'amezi atatu badahembwa bikazotuma amashuri hafi nka yose abandanya kugara imiryango abo barimu baragize imyiyerekano muri iyi ndwi bitewe no kutumvikana ku mafaranga bahabwa Eh, ku vyerekeye iki- igihugu ca Ukraine tubabwiye ko umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za Amerika Anthony Blinken yemeza ko Uburusiya bushobora gutera Ukraine igihe aco ari co cose Ah, naho ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini ah, twamenyesheje ko leta zunze ubumwe za Amerika umugwi w'abadepite bahuriye mu kanama gashinzwe ububanyi n'amahanga mu nama y'abashingamateka y'amerika batoye bemeza nkuko nari nabibabwiye icemezo gisabira paul rusesabagina kurekugwa ku mpamvu zo kugarukira amagara yiwe naho ku mutaga w'uno munsi kuwa gatanu mu rwanda batanguje umugambi wo kubaka inzu zizimbutse ku baba mu gisagara ca kigali nshuti rero mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niho bigarukiye dushimire abagigizemwo uruhara bose amajwi yari yafashwe na diodone cubahiro yafatanije na nadia naho amakuru yarahagarariwe na edi guhema kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo tubifurije mwese amahoro n'umunsi mwiza hamwe no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika